Kun sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaaf televezyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka mooltaan ani Tigisti Gammeetii qophii jimaataa irraatiif qabnu keessatti. Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin manneen barnootaa dhibba torbaa oltu cufaa jira. Hireen barattoota silaa manneen barnootaa keessa ooluu qabanii maali? Gabaasa barattoota barsiisota akkasumas hoogganaa biiroo barnootaa tokko dubbisuudhaan qindeessine gara boodaa simbiraan geenya. Ji'a darbee godina Arsii lixaa aanaa shaashamanneetti lafti citee lubbuu namoota afurii galaafateera. jiraattonni naannoo sanii ammallee sodaa qabanii kanas booda gabaasa bal'aadhaan itti deebinaa gara dhumaatti immoo torbanumaanu jimaata jimaataa isinii dhiyeessinu qophiin labataa dabaree isaa eeggatee dhihaataan wajjin tura dura oduutu asaanaa bafqaaduu morodaa.
Akka mooltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed hanga'oonni bulchiinsa naannootii fi paartileen mormitootaa ajjechaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yixilaa irratti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa naannoo Amaaraatti itti gaafatamaa paartichaa kan ta'an obbo Girmaa Yixilaa. waardiyyoota isaanii wajjiniin gareewwan hidhataniin kan ajjeefamanii naannoo bulchiinsa amaaraa magaala godina shawaa kaabaa keessatti argamu mahaal meedaarraa ittuu gara magaala dabra birhaanitti imalaa jiranuu akka ta'e gabaasameera ajjeechaa kanaaf mootummaan garee hidhattoota humnoottan finxaaliyyootaa jedhee waamu kan balaaleffate yommuu ta'u muummichi ministeeraa abiyyi ahmed gochichi leeyyaasisaadhaa fi suukanneessaadha jechuun isaanii ibsamee jira. Mootummaan warreen gochicha raawwatan adamsee seeratti akka dhiyeessu kan dhaadate yommuu ta'u, paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa gama isaatiin qorannoon gadi fageenyaa fi bu'a qabeessa ta'e akka taasifamu waamicha dhiyeessuu isaa Masfin Irraagee gabaaseera.
Itoophiyaan lammiilee biyyoottan hedduu wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru jalaa baqachaa jiran qarqaaraa jiraachuu ishee ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksiseera. Dabalata qabna.
Dubbii himaa ministeera dhimma alaa mootummaa Itiyoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alem guyyaa har'aa ibsa gabaastootaaf kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa baqattoota simachuudhaa fi kellaawwan adda addaa qopheessuu isaatii fi gargaarsa yookiin loojistiika gara sanatti sochoosaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Lammiilee biyya isaanii Sudaan keessaa baasuudhaa fi biyyoottan karaa sarara dippiloomaasiitiin gaaffii dhiyeessanii fi Itoophiyaan gargaarsa kennuusee itti fufuu ishee Ambaasaadder Mallas dabalanii kan ibsan yommuu ta'u. Embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu lammiilee Yuunaayitid Isteetsi Sudaan keessaa baasuu irratti gargaarsa mootummaan Itiyoophiyaatii fi humni ittisa biyyaa taasisee fi galata qabuuf fuula feesbuukii isaa irratti akka ibse beekameera. Haaluma walqabateen muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed hooggantoota gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii fi Jeneraal Mohammed Hamdaan Dagaaloo wajjiniin haasaa bilbilaan taasisaniin waldhabdee isaanii hiikanii akka biyyattii gara tasgabbiitti deebisan gaafachuu isaanii kennedy abaatee finfinnee irraa gabaaseera.
Itoophiyaan sababa maallaqa seeraan alaatiin waggaa waggaadhaan doolaarii biliyoona sadii tuqaa sadii akka dhabdu qorannoon daddabarsa faayinaansii seeraan alaa irratti godhame beeksiseera. Qorannoon mana maree daldala finfinneetiin dhiyaate kun maallaqa ergamuuf kaffalamu keessaa dhibbeentaan torbaatamii saddeet karaa baankii odoo hin ta'in karaa seeraan alaatii jedha. kunis jijjiirran maallaqaa seeraan alaa sharafiin isaa fooyya'aa waan ta'eef daayaaspooraan Itoophiyaa isa fayyadamuu waan filatamuuf ta'utu ibsee dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansa Sudaan keessatti deemaa jiru tasgabbeessuudhaaf waliigalteen dhukaasa dhaabuu sa'aatii 72 taasifamus jimaataarraa magaala kaartuum keessatti haleellawwan xiyyaaraa akkasumas taankidhaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo handhagahamaa oolan ta'uun ibsameera dabalata qabna.
Walwaraansi gareewwan waraana biyyattii gidduutti ebila kudha shan jalqabame kun lubbuu namoota dhibbaan lakkaa'amanuu galaafate kan kumaatamaan lakkaa'aman madeessee namoottan kuma kurnanitti lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa buqqisee ammas itti fufee jiru jiraattota magaala guddicha biyyattii kaartuum keessa jiran irratti sodaa cimaa uumaa jiraachuu isaa maddi oduu rooyitarsii gabaaseera. Gabaasni rooyitarsi kun xiyyaarri biyya tarkii lammiilee biyyattii sudaan keessaa baasaa ture buufata xiyyaaraa magaala kaartuumii alatti argamu waadii saayidinaa jedhamu irratti garee humnoota dafee qaqqabaa yookaan rsf jedhamee beekamuun akka rukutame waraanni sudaan beeksisuusaa ibsee jira. Ministirri ittisaa biyya tarkii xiyyaarichi akka rukutame mirkaneessuu isaatii fi namoottan irratti miidhaan qaqqabe akka hin jirre ibsuusaa kan eere gabaasni rooyiters gareen qubni itti qabame rsf oduu dharaa waraanni sudaan tamsaasuudha jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate haaluu isaa ibseera. Haalli labsiisaatii torbaatamii lamaa fi dhukaasa dhaabuu jiraatus magaala kaartuumii fi hundurumaan keessatti sagaleen dhukaasaa yommuu itti fufee jiru kanatti qaawwaa tasgabbii argametti fayyadamuudhaan jimaata har'aas lammiileen sudaanii fi biyyoottan alaa karaa lafaatiin xiyyaaraa fi galaana irraan biyyattii keessaa bahuu itti fufuu isaanii rooyiters gabaaseera.
Gamtaan Afrikaa Suudaan balaa iyyummaatii fi jeequmsa dachaa ta'e keessa seenuu ishee ibsee qaamoleen alaa dhimma biyyattii keessa seenaa jiran akka of qusatan gaafateera. Dabalata qabna.
Gamtaa Afrikaatti Komishiinarri dhimma siyaasaa nagaa fi eegumsa nageenyaa baankolee Adeeoo'ee wal waraansa kanaan kan ka'e magaala kaartuumii fi magaalota biyyattii keessatti. Bu'uuraaleen misoomaa jireenyaa fi barbaachisaa ta'an kan akka bishaaniitii fi humna elektiriikaa irratti badiinsi cimaan raawwachuu isaa ibsanii jiru. Biyyi Sudaan kanaan duras rakkina diinagdee cimaa keessa akka turte kan ibsan baankoleen wal waraansichi haala jeequmsaa tilmaamamuu hin danda'amnee fi kan kanaan dura mul'atee hin beekne keessa biyyattii akka galchaa jiru ibsanii dhiibbaan irra deebi'amee sirreessuu hin dandeenye akka uumamuu danda'u eeruun isaanii gabaasameera. Gamtaan Afrikaa gareewwan wal waraanaa jiran lamman gara mariitti fiduudhaa fi yaalii gochaa jiraachuu isaa akkasumas haala biyyattii dhiyeenyatti hordofaa jiraachuu isaanii kan dubbatanii hanga'aan gamtichaa qaamoleen biroo dhimmicha keessatti akka galfatanii rakkinicha caalaatti akka hin babal'ifne akka gaafatan rakkina ardii Afrikaa akka jaarmiyaaleenii fi biyyoottan ardichaa furuu danda'an dubbachuun isaanii beekameera.
ji'a darbee godina arsii lixaa aanaa shaashamanneetti lafti citee lubbuu namoota afurii battala galaafateera lafti aanaa shaashamannee ganda ifaajee goleetti cite kun oggoota digdamaaf turuun dubbatan jiraattonni naannichaa guraandhala kudha afur bara kuma lamaa fi digdamii sadii namoonni daa'ima citaa lafaa kana keessa seenee kufee oolchuudhaa seenan hundumtuu battaluma lubbuun isaanii darbuu himan. ogeessi ji'oolojii vo'n dubbise naannoo san irratti qorannoon gahaan amma godhamutti jiraattonni achii fagaachuu akka qaban gorsanii galmoo daawit arsii lixaarraa gabaasa qaba.
kun godina arsii lixaa aanaa shaashamannee ganda ifaajee gooleeti as ganda kanatti dhuma ji'a darbee guyyaa gaafa gurraan dhala kudha afur ture daa'imni xiqqaan takka cita lafaa kana keessa kan lixe. jiraattonni akkasumas aangawoonni yaada isaanii vof dubbatanii yeroo kana namoonni ollaa daa'ima kana boolla kana keessaa baasuuf dhufan keessaa namoonni afur kan boollichatti lixan battalumaan du'anii jiran obbo milkeessa waa'isoo balaa kanaan ijoollee isaanii dhabaniiru.
yoo daa'imni kun hin badee jee ijoolleen tun achi yaatee dhufte majammaraa kamaal milkeessootii dhufe kamaal milkeessoo kan jedhamu sun dhufe utaalee yoo keessa bu'ee jedhu daa'ima kan hanqisiisee isa qabe isa yoo qabee isa hollachiisee daa'ima san fuudhuu dhokke. Haga inni daa'imsa isa fuudhu dhoggee jedhee aleeluun hin dhufe aleeluun kullee fiigaa dhufe aleelu aleeluu yoo dhufee jedhee innillee sheexana sodaatan yoo inni itti gadi bu'ee inni gad jedhu daa'ima kana namni qabee hinnaa san fuudhee ol kenneessa daa'ima ol kennee yoo jedhu isallee hin qabu innillee hollachiisee ta'e jedhee hin kufe hin kufe deebee hasana amma bu'e hasana innaa bu'ee jedhee kuunillee kufee akkuma gabbu'e saniini. Kaan kamaalii kana luka qabe luka qabee as harkisuu dadhabee innillee achi hollatee achi irra kufe mucaan kun illee obboleessa kennaati innillee jaraaf jedhee gad utaalee innillee namni afurii bakka sanitti dhufe.
Yoomi kun egaa akka ta'e amma hagam ta'e.
Haga bultii diddamii afuri diddamii afuradhaa maggaabiitii bultii kudhanii afuri.
Kamaal milkeessoo namoota balaa kanaan lubbuun darbe keessaa tokkodha. Roobduu Hasan Bariisoo haadha warraa isaati. Kamaal. Abbaa ijoollee ja'a ture jetti.
Lafti citeeti kan jiru daabni ho'i itti bade daabni itti badee yoo jedhu hin dhumne iyya baanee dhumne iyya takkaffaa kan bahe na'a lammaffaa abbaa manaa kiyya waliin fiinnee dhumneen achi booda baqaa fiinnee dhumne inni naafoo qaxxaamuree akka naafoo lufeen fiigee dhufee daa'ima wotu itti bade kana baasuuf uttaalee itti gabbu'e. erga uttaalee itti gabbu'ee daa'ima kana baasuu hin dandeenye hin kufe. Daa'imni Hasan Milkeessoo kan jedhamu kun ka guddaa fiigee dhufeeru hin bahi amma daaddaa hin bu'in hin bu'in wattu dhooqa kana keessa jira wanta wattu uummata fixaaraa jedhee abbaa kana qabe. Erga abbaan guddaan kun dhufee bu'ee innillee itti gabbu'ee innillee achitti hafeen lafti kun bakka dhooyinsi isaa waan haarawaa ta'eef. shoorimaan durumarraa jira ta'eeti citiinsi uummata fixe kun waan haarawaa rooba bara bara kanaa ta'een dhodhooyee lafti dhumateeruun citiinsi isaa waan haarawaa ta'eef uummata kana kana nurraa fixuu danda'e nafsee nama afurii bakka takka nurraa fixeen.
Obbo Milkeessoo Waa'isoo yeroo kana warra balaa kanaan gaafas du'ellee boolla kana keessaa baasuun baay'ee ulfaataa ture jedhanii namni reeffa isaanii boolla kana keessaa baasallee boba'aa lafatti naqaa reeffa namoota kunneenii achi keessaa ol baasee jedhan namoonni ollaa jiran waan sodaataniif.
Kanaaf amma kan darbe nurraa darbee dhaloota jiruuf kan dhufuullee waan sodaa qabnuufi biyyee kanas qorattanii boolla kanas qorattanii karaa ta'een itti adeemtanii waan jiruun to'attanii akka nurraa cufamu yookaan furmaanni wayii akka nafsee namaatiif nu dhayamu jechuu barbaada.
Mandarattillee akka ba'uun dhoggeera. Lufee amma namni uummanni deemaa lafa asii karaa qajeelaa irraa badaa karaa biraa deema akkasiin haga ammaa yaa'aa deemaara. nuddaan rakkoo guddaa irra waan jirruuf namni tokko oduu iyyee utuu asii iyyaa lafti nubbanii dhufanii nu arganii nu hin jiru nubbanii nu hin jiru nullee asii deemnee karaan kun yoo itti akka achi baanee nu jiru walawwaa lullee daangaa quyyoon isin rakkoo kana waan ta'eef daddafa lafti kun akka qotamee malli tokko akka nu argamu jira.
Jabaa Ajii Badhaasoo gaggeessaa ganda Ifaajee Gooleeti. Wanni kun jiraattota gandichaaf yaaddessaadha jedha.
Daa'imman horii asitti uffatanii karaa deemanii karaatu jira. Wanni akkanaa yoo jiraate ammoo jireenya namaatiif baay'ee ulfaataaf rakkoo guddaa waan ta'eef qaama aanaatis beeksifnee qaamni aanaa hundi gaafa namoonni kun dhuma hundi isaanii dhufanii ilaalanii garuu furmaanni haga ammaatti itti argamee jiru waan ta'eef furmaata waaraa dhufuu qaba jedheen kaasuun barbaada.
Tolaa garuu yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaan kutaa barnoota jiyooloojii citni lafaa kun gosoonni garaagaraa akka jiran keessumaa Afrikaa ba'aa naannoo sulula qinxaamaa keessatti kan mul'atu ta'uu hima. dhiyeenyas biyya keessaa naannoo magaalaa butaa jiraatti biyyaan alaa immoo keeniyaattis wagguma muraasa dura lafti akkasumaan gargar cituu dubbatee jira kanaafis shoora guddaa kan taphatu haala qilleensaa jechaan bokkaan roobuu bishaan lafa jalaatii fi gosa biyyee naannoo sanaa ta'uu erga eeree booda keessumaa kan naannoo arsii lixaatti mul'ate kanaaf kan sababa ta'uu danda'u rooba bokkaatii fi bishaan lafa jalaatii jedhee jira.
Jiraattunni wanni kun haalli addaan citiinsa isaa. yeroo yeroodhaan dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf rooba faafaana wal qabate akkuma siin jedhee koozii guddaa ta'uu kan danda'u bishaan lafa keessatti. Bishaan lafa keessaa kun immoo ka baay'atu yoo bokkaan roobe. Kanaaf naannoo sanarraa fagaatuu qabu. Fakkeenyaaf naannoo lafti addaan cite sanatti lafti fayyaallee fakkaachuu mala. Garuu keessi keessi lafa sanaa bishaan kan borobore ta'uu danda'a. Kanaaf jiraattonni naannoo sanaa irraa siqote kan qaban bifa danda'ameen jechuudha. Tarii qaamni dhimma ilaallatu meedii godinni arsii lixaa qaama dhimma ilaallatu fakkeenyaaf yuunivarsiitii naannoo sanatti dhiyaatu faana ta'ee investigeeshinii wayii hojjechuu qaba. Eeriyaa hammamiitu baqaqiinsa lafaa kanaanii effektidha kan ta'e. Kan jedhu eeriyaan differenshiyet ta'uu waan qabuuf godinni arsii lixaa waan kana sirriitti hojjechuu qaba jedheen yaada.
Jiraattonni andarii fi allaattonni garaagaraa boolla kana keessatti du'aa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'an ammas manneen namootaallee cita lafaa kanaan badaa akka jiran dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawit arsii lixaa aanaa shaashamanneerra.
Gabaasa itti dabarraa naannoo Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyatiin manneen barnootaa dhibba torbaaf soddomii sagal cufaa ta'uu isaanii biiroo barnootaa Oromiyaatti daayireektarii daayireektarootii fooyya'insa manneen barnootaa obbo Warqina Nagaasaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waahilli keenya mitikuu fiqaaduu godinaalee naannoo Oromiyaa bakkoota manneen barnootaa cufaa ta'an keessaa muraasa keessatti barsiistotaa fi jiraattota dubbisuun waan qindeessatti dabarra.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaardagaa jaarteetti manneen barnootaa 44 keessaa yeroo ammaa kan tajaajila barnootaa kennaa jiran sadii qofaa akka ta'e kan dubbatan barsiisaan aanaa sana keessa hojjetan garuu yaaddoo nageenyaa himatanii akka maqaan isaanii himamu hin feene tokko haala jiru akkanitti ibsan.
Manneen barnootaa naannoo afurtamii afuriitu jira. Amma jalqabeeru mana barumsaa magaalaa keessa jiran qoba. Mana barumsaa sadii. Naannoo sadaasa duraatti dhufanii amma mana barumsaa sadii irra kanatti kanneen hafan hin banan.
Godina Gujii aanaa Waadaraa irraa barsiisaan sodaa nageenyaa isaaf akka maqaan isaa hin himamne gaafate kabiraan. waa'ee manneen barnootaa aanicha keessatti tajaajila barnootaa kennuu dhaaban jedhan ennaa dubbatan.
Sababa haala nageenyaatiin ijjumaa kabaachuuf guyyaa lammee mana barumsa darbaa hidha diimaatii fi mana barumsa booramaa gaalessoo fi handoo haro. Warroonni kun sababiin barnoota isaanii yookiin achuma hin yaadamneef iyyuu meeshaan gurguddaan achi keessatti mana barumsaa keessatti waan fe'ame achi keessa guutaa yaasoftii waan nu kaasamu eeguma manni barnootaa eegalamuu jalqabee tokko galmeetiiyyuu galmeessiiyyuu hin dandeenye sakatta'iinsa shaleefa jedhamuu fi mootummaa dhufee meeshaa waraanaa mana barumsaa keessatti buusaa.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratti magaalaa Kaachis keessa ka jiraatan namni kabiraan magaalota Kaachis Cullutee fi Faajjii keessatti qofa tajaajilli barnootaa kennamaa akka jiru himuun gandoota baadiyyaa soddomii tokko keessatti garuu guutummaatti tajaajilli barnootaa erga dhaabbatee waggootan darbaniiru jedhu.
Bakkeewwan akka Sootalloo, Abbayii, Bakkee Fayyinaa, Bidaaruu, Goobanaa, Kaloo, Badhaasaa, Citacha, Bashee, Gooroo, Abbaa Sabbat, Laga Maccaa kanaa fi kan kana fakkaatu gandooleen baadiyyaa soddomii tokkoon kanarratti barnoonni kun eegaa dhaabbatee guutumaan guutuutti waggaa lama ta'eera.
Barattoonni manneen barnootaa addaan kutanii jiran kun yeroo ammaa haala kamiirra jiru?
Baay'een isaanii harki caalu dargaggeessumadha. Kan maatii bira jiran maatii bira hin jiru. Kan isaanii immoo waan mateenyee mootummaan nu dararu amma rakkina keenya kan jiru waraana bilisummaa Oromootti kanneen dabalaman illee ijoolleen barattoota kanaa hedduudha. Baay'eedha. Baay'een isaanii immoo mootummaan yeroo tokko tokko dhaqee ijoolleen kun gaafa magaalaatti gabaadhaaf magaalaa deeman kaamsee waraana isaatiif baay'inaan kan fudhatu hin jira.
Yeroo manneen barnootaa haala kanaan cufamanii jiran kanatti barsiisonnoo maal hojjetu miindaan argatu?
Harki caalu barsiisonni muraasaaf hin gala. Kan galuufis hin jira, kan hin galleefis hin jira. Mootummaan egaa Saatii ammaa kana barsiisota barbaaduuf hin gashaa hin barbaanneef hin gashuurraa kutaa qamma kallattiin keenya sun gandoolee baadiyyaa kana mootummaan Gandoolee baay'ee soddomii tokkoon gara dhaqqabee hin jiru waan ta'eef iyyuu namoota miseensa ta'aniif namoota tokko tokkoof gasha malee hundaaf gashaa hin jiru.
Waa'ee manneen barnootaa godinaalee adda addaa naannoo Oromiyaa keessa sababa rakkoo nageenyaatiif cufamanii kana akka ibsa dabalataa nuuf kennan kan sagaleen Ameerikaa dubbise biiroo barnoota Oromiyaatti daarikteera daarikteereetii fooyya'insa manneen barnootaa kan ta'an obbo Warqinaa Naggasaa. godinaalee oromiyaa kudhan keessatti sababa rakkoo nageenyaatiif jecha manneen barumsaa dhibba torbaaf soddomii sagal tajaajila barnootaa guutuu ta'e akka kennaa hin jirre dubbatan.
Walumaa galatti godinaalee kudhan keessatti manni barumsaa dhibba torbaaf soddomii sagal sababa kanaatiin cufamanii jiru. Egaa isaan kun guutumaan guutuutti cufamaniitu maxaa'aa jiru otoo hin taane darbee darbee yeroo nageenyi uumamu immoo deebi'anii hojii isaanii eegalaadhuma bifa kanaatiin kan amma ji'a kanatti muraarratti walitti qabamedha ragaan kun.
Manneen barnootaa yeroo cufaa jiran kanatti barattoonni haala kamiirra akka jiran quba qabdu.
Ijoolleen amma sababa cufamiinsa mana barumsaa kanaatiin gara maatii isaaniitti deebi'anii manneen barnoota siikaase kana dhibba torbaaf soddomii sagal keessa gara ijoolleen kuma dhibba lamaaf kudhan ol ta'an yeroo adda addaa barnoota isaanii irraa fagaataniitu maatii bira turu jechuudha.
Bara kana barri barnootaa dhumuudhaaf gara ji'a tokko olii kan hafe miti yeroon gaafa laalamu amma ji'a caamsaatti galaa jira waan ta'eef kana booda barnoonni hin jalqabamoo warri barana tasumaan baranne kun egereen isaanii maal ta'a?
Egaa amma barnoonni kaalandariin bara barnootaatiin kan inni geggeeffamu barnoonni tokko immoo waggaa keessatti kutaa sanaaf qabiyyee kabar gochuu danda'an barachuu danda'an sana yoo hin baranne baruma itti aanutti kan irra deemanii baratan jechuudha.
Warri kun warra barnoota irra jiran yoo jennu daa'imman umuriin isaanii barnootaaf ga'e bara gara mana barnootaatti hin dhufneefoo akka karooraatti wanti qabataniittan jira keessumaa immoo garaagarummaa dhalootaas fiduu hin danda'u wanti kun.
Sirriidha egaa biyya yookaan immoo ganda nagaan hin jirre keessatti rakkoon akkanaa dhufuu hin danda'u jechuu hin dandeenyu uumama. haa ta'u malee garuu ijoollee barumsi isaanii sababa nageenya dhabuutiin sababa hongeetiin carraan barnootaa kun yeroo sila barachuu qabanitti irra darbu barnoota saffisaa barnoota illeen alaa kaarikulamiin bocamee fi bifa sanaatiin ijoolleen kun dafanii akka isaan baratan tooftaa kana dhiyeessinee haala kanaatiin barumsi kennamaa jira.
Miindaan barsiisotaa kaffalamaa fi akka jiru odeeffadheetiin jira gama biraatiin immoo. Barsiisota keessaa barsiisota tokko tokkoof miindaan akka hin kaffalamne innis qaama hidhatee bosona jiru wajjin hidhata qabdu jedhamuutiin miindaan kanneen nuuf hin kaffalamne jiru jedhu kun hagam dhugaadhaa biiroon keessan hagam quba qaba.
Barsiisonni sababa nageenyaatiin yeroodhaaf baankii naannoo sanatti aktiivilii wajjin yoo jiraatu haala nageenyaatiin wal qabatee karaa ittiin. maallaqni isaan gahuu itti dhabamu sababa kanaatiin akka darbee darbee rakkatanii nan beeka. Kanaan ala ati sababa ilaalchaatiin siyaasaan ejjinnoo qabduutiin mindaan kee qabameera jedhamee barsiisaan mindaan dhorkamee rakkachaa jiru ani hubannoo kan akkanaas informeeshina kanas hin qabu.
Komiin biraan barattoonnis ta'e jiraattonni nuuf kaasanii manneen barnootaa iddoo tokko tokkotti bakka buufata waraana mootummaa ta'aniiru warri jedhan jiru kanoo quba qabaa biiroon keessan.
Egaa ani wanta kanas baay'ee na rakkisa deebii kennuudhaaf maaliif bakka buufanni waraanaa jiru eeriyaa sana waan hin jirreef tarii manni barumsaa naannoo sanatti tajaajila kennaa hin jiru yoo ta'aate qabeenya kan nan caane qabeenya eeguudhaaf humni waraanaa bakka sana buufachuu danda'a hanga naannoon sun tasgabbaa'ee gara nageenyaatti deebi'utti kanaan ala buufata godhatanii akka kaampii waraanaatti itti galu kan jedhu informeeshinii akkanaas hin qabu.
Amma dabareen an qophii torbanii qophii labataati. barattoonni yuunivarsiitii minisootaa kan mooraa dulus hawaasa baadiyyaa keeniyaa keessatti bishaan qulqulluu dhaban rakkataniif gargaaruudhaaf hojjechaa jiran isaan keessaa torban lama booda barumsa elektirikal injinaringitiin eebbifamuudhaaf an jiru yohaannis mikaa'el hundeessaa tokko yohaannis yuunivarsiitiin isaanii dhaabbata tola ooltummaa injineers wizaawut boorders jedhamu wajjin hojjechaa akka jiru dubbate jaalanneetu haasofsiise.
keessummaan qo'aadhaa. barataa yohaannis mikaa'el hundeessaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keetiif maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoomi.
atis keessummaa gootee naaf yeroo keetii fi guddaa galatoomi.
gareen kun maqaan keessan maal jedhamee waamama.
injinariin wizaawut boordarii jedhama ewb injinariin wizaawut boordariin kan inni hundaa'e waggoota hedduu fuulduraa. yuunivarsiitii keenya keessatti chaaptarii qaba.
Hojiin isaa maayini?
Koomiyunitii biyya lafaarra jiru wajjiniin naannoo bishaanni hin jirretti bishaan baasuudhaanii naannoo sanitarii rakkoon nyaataa jirutti akkaataa fooyya'insa jireenyaa namootaa yookiis immoo namoota iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraatanii fooyyessuudhaaf kan hojjetudha.
Egaa Keeniyaa lafa iddoo isin piroojeektiitti qabdan sun maal jedhama? Rakkinni isaanii maali?
Lafni iddoon kun itti mudate lafni itti hojjetaa jiru kun kaawuntii Nyansaakiyaa kiisii keessaa baadiyyaan isaa Nyansaakiyaa jedhama. Kaawuntii kiisii keessaa rakkinni isaan mudatee namni kumi sadii olii rakkoo bishaan dhugaatii keessa jira.
Waan kana egaa ardii qaxxaamuranii deemanii Afrikaa keessatti hojjechuun kun dirqama barumsa keessanii ta'eetu immoo fedhii keessaniin.
Dirqamni tokkoyyuu hin jiru. Kun naan piroofiit orgaanayizeeshiniidha. Voolontarii hojjetta kana. Kana keessatti yennaa nama gargaaruu barbaadde waanta hojjettuudha malee manni barumsaas koorsiin keenyas waanta rikwaayimentii tokko keessaa iyyuu kamiyyuu miti.
Kan hojjechuu keessaniifis wanti isinii kennamu hin jiru.
Voolontarii dhumatu saba kana gargaaruudhaaf deemna malee wanti nuuf kennamu hin jiru.
Egaa amma har'aatti hojiin iddoo sanatti gaggeessitan maalidha jechuun bishaan qotuudha moo ujummoo diriirsuudha moo maalidha ammam deeme?
Hojiin achitti hojjetamaa jiru harka saddeettama xumurameera. Garri jalqabaatu achiin ga'een xumurame. Garri xumurame bishaan sana qotanii boollaa baasuun hojii guddaa ture. Lafa sana diriilii godhanii dhagaa gidduu darbanii bishaan sana riichi gochuun hojii isa guddaa ture. Erga bishaan sun amma bishaanni sun argameera. Inni yaaddoo keenya inni guddaan isa ture. Kan yeroo dheeraa teestii gochaa ture isa ture. Eega bishaan sana argine booddee immoo bishaan sun amma koominitii qaqqabaa hin jiru. Amma piroojeektiin sun feezii isa dhumaarra jira garuu dhaabbatee jira hojii ittiin jiru. Nuun kan nuyi goonee ujummoo diriirsine wantoota gaafa bishaanni sun ujummoo sanatti konneektii ta'u akkaataan itti saba bukkee ga'u hundumaa xumurreerraa kan nu hafe amma bishaan sana fuunee saba sanaan ga'uu duwwaadha malee hojiin hundumtuu xumurame.
Maaliif gidduutti dhaabate ree?
Baadiyyaadha bakki nuyi itti hojjetaa jirru kun baadiyyaa Keeniyaa magaalaa guddittii Keeniyaa Naayiroobii irraa sa'aatii ja'a olii gara sa'aatii torbaati. Baadiyyaa sana keessatti amma kan inni nu dhaabe inni guddaan qarshiidha inni guddaan inni nu dhaabe inni tokko. Inni lammaffaan immoo decisionii diizaayiniiti. Akkuma itti beektu jenereetarrii bishaan sana tochoosuu achi keessaa ol xuuxee uummataan ga'u humna ibsaa barbaada. Humni ibsaa baadiyyaa Afrikaa keessaa immoo waanuma beekamaadha. Ga'aa miti. Kanaaf soolaariitti geeddarre akka inni soolaariidhaan tocho'uuf humna aduutiin akka inni tocho'u goone kun immoo horii guddaa horii guddaa nu gaafate. Amma kanumaafitu fundraisingii geggeessaa jirra. Guyyaa borii waan gaariitu ta'a jedheen abdadha.
Carraa kanaan dargaggoota akka kee yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran mana barnootaa adda addaa keessa jiranii fi maal gorsite?
Gorsi koo inni guddaan nyaadhaa nyaadhaa gara saba keessaniitti gara galaatti alanfadhaadha. Ogummaa biyya ormaa keessatti argataa jirru kanaani nuni dur mishiinarii ilaallee dhumatu guddannee maleessa akka biyyaatti bakkeen dhufes wantoota kana hojjechuudhaaf badaa waan naa iyyamu miti. Ijoollota akka koo yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiranii fi Orgaanayizeeshinii yuunivarsiitii keessatti walitti qabamu yookiis immoo yuunivarsiitii keessa jiru keessatti hirmaadha. Keessumaa immoo wanta hojjetan hundumaa keessatti immoo gaafa waa orgaanayizeeshiniis haa ta'u gaafa jooyinii gootanii doktariis warri taatanii injinariis warri taatanii barsiisaas warri taatanii kamiin keessatti warri hirmaattanii waa'ee saba keessanii yaada waan hojjetan hundumaa keessatti. Sabni keenya gargaarsa guddaa barbaada saba ta'eef.
Barataa Yohaannis Mikaa'el Hundeessaa gaaffii keenyaaf deebii laatteef hedduu galatoomi.
Ulfaadhoo atis na kabajjeenaa affeeruu keetii fi ulfaadhoo.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan Finfinneerraa yaada keessan imeeldhaan hoornaat voonius.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa feesbuuk.com afaan oromoo tiwutaridhaaf instaagiraam irratti at afaan oromoo jechuudhaan nu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa sanbattan gaarii.